iki valentin kuzindutse waramutse ariko
mujura gusa ariko manzi ubwo nta soni ufite gutubura amata gutyo usukamo amazi amazi ubonye nsuka asari
manzi wingirinjije se nyine hanyuma se kuko iyo igicuba kimwe mu rugo ako kabido kandi ayo mata avuye hehe
na nari ngiye ariko valentin nta kintu gahunda arakubwira Mm, kigiki se ko ntuheruka no guhura nawe
ntacyo nibariza gato vana imitwe aho ngaho uko ni ukuyobya uburari ahubwo zana ndeba ayo mata mbese winyicira akazi valentin ubwo uzi ko ushaka kunyerereza ehe manzi uzi n'ibindi ndabibwira papa kuko sinakwishimira ko uha abakiriya bacu amata mabi ehe ugira amagambo kandi wa mukobwa we ariko valentin ubundi wazajya ugabanya ishyari kuko ishyari ari ribi e ngo ishyari ishyari gute se kuko ngufatiye mu makosa amakosa yawe valentin vuga ahubwo ko utishimiye ko nsigaye nkora mu cyimbo cya fisito ibyo ntaho bihuriye manzi wivanga ibintu bitanajyanye ahubwo nanjye papa wawe nzamubwira ko ngendaho kubera ko nasimbuye fisito ego ko mana cyo koza ndumiwe
pazo Ndakumva.
uzi ko nyina nike Ehe.
baduhaye ikiraka cyo kuzadoda informe z'ababyinnyi b'itorero ryo ku ishuri ryanjye irakagenda ni ukuri niwo maze ahubwo Sha.
ahubwo se si ubwo bazabahemba ngahe we umva turacyareba ibisabwa ariko hazavamo amafaranga afatika pe ewana simba nkubwire niba duhemba ni ukunyatsa pe hari agakoti nabonye muri kiriya ko muzakangurira ni ukuri kuki akubguza amafaranga ziriya nkweto abasitari baba bambaye zigura ni makerega ni uduhumbi mirongo itanu twonyine kandi rwose wazahaguha menshi si umva ku isabukuru y'ikigo ngomba kuba nakarwose pazo we uransetsa rwose amafaranga nzakuramo hariya nyafitiye gahunda kandi dufitiye akamaro twese ngo iki ubwo se n'iki cyaruta ko umusaza waba asa neza si sha pazo urabona ko inzu yacu yatangiye guhomoka ku madirishya Ndabibona pe.
ndashaka rero ko twareba umufunda sha akahasanga icyakora nibyo si dukwiye kumenya ko papa yadutaye rwose ntitwigire inzanga yee kwiryoshya simbyanze pe ariko dukwiye kujya dutekereza ibyadufasha mu rugo ni ukuri ni ukuri nanjye si kuri radiyo gare ntiwamemba pe nzishyura umuyede
none se gaje ubwo turahera kuki ntitujya kuganirizaho muri club mwi mbere na mbere wiyama abafite ubujajwa babugabanye kuko kujya kwa muganga ari ibisanzwe ehe ntabwo watangira gutyo gaje ariko uzi ko bari baneranyije nawe yego ari kumenyeka atari bose kandi uhereye kuri ibyo ntibaba bacyumvise ibyiza byo kujya kwa muganga mu gihe utameze neza icyakora none ubwo turabigenza gute
eee mwibite sha ni byiza valentine umva narishimye kuba wowe na gaje umwari yiyunze Ih, nasanze nawe atari we kandi nibutse ko yamperekeje kwa muganga atanyanga
ntiwumva ahubwo Eh, ahubwo valanti hari icyo twashakaga kukubaza njye na gaju eee ntacyo nimumbaza uyu munsi turahura nabo muri club tubigenze gute ngo tubasangize ibyo twungukiye ku kigo nderabuzima eee um, ndumva ndumva mwabanza mugashyiraho nka kamurari ehe aho njye indirimbo za murare muzindekere
noneho twatangira tubabwira ko igihe hari ikintu udasobanukiwe ku mubiri wawe bagomba gushaka amakuru yizewe kwa muganga yego ariko no ku kigo cy'urubyiruko hari ababihuguriwe babafasha none se ntitwanababwira ko ari ibisanzwe kuganira ku buzima bw'imyororokere
oya gaju ibyo ntitwabivuga bahita baduseka noneho oya ntibabaseka nabo bababwira uko babibona mukabiganira sibyo Mm, ubwo se niba tubaze ibibazo byinshi natwe tutazi we eee mwibuke ko mutagiye gusubiza ibibazo bafite ahubwo mugiye kubasangiza uko byabagendekeye ku kigo nderabuzima none se uwo tubajije icyo tuzi hari ikibazo tugisubije oya gusubiza ibibazo by'urubyiruko bikorwa n'inzobere zo ku kigo nderabuzima ahubwo mu icyo mugiye gukora ni ukubatera ishyaka ryo kujya kwibariza
mwi ntitwibagirwe kubabwira ko atari byiza kuvuga abandi no gukwiza ibihuha
agashyiranye kahise yakadifatanye aha mwana umva tuve mu isoko mbabwire nkuri babaje we habaye iki se we Sha, nyine.
tubwire imana umva sha ngo valentine aratwite ngo iki ibyo se birashoboka basha nyine manzi yarabimbwe ako nyine nanjye nahise ngwa mu kantu tu ngo yabonye ava kwipimisha mwana urambona iriya mbwa ngo ni fisitira Sha, ibintu ukorera undi mwana kuko valentine yari yambwiye ko azajya ku kigo nderabuzima ariko ntiyambwiye ko aricyo kizaba kimujyana mva njye manzi simwizera tuva tutapfa kubyemera tutibarije valentine reka reka reka reka urumva wabaza umuntu icyo kintu ese mwahera he nyamara wasanga nawe bimugoye akaba yarabuze aho ahera bitubwira umva erega nawe byamufasha mwana tumubaye hafi ariko sha ibaze ni ukuri valentine atwite pe cecekasha uzi ko yaba atagikoze n'icya leta Eh, eh, ahubwo we muceceke dore ndabona nguri yaraje
uyu munsi mwahuye ntimumbwire umva murasa nk'abafite ibisitori byinshi Valentine se ehe valanti biteze ni sawa Sha, nta bisitori ntabyo kabisa
Gigi, yo ko wagira ngo hari ibintu murimo kumvisha Mm, ntabyo mumbwire sha habaye iki
rebera karame mereza n'ubwo bwatsi bundi mbuhinga
akira ahubwo se ugira ngo si ukwahira ubundi dore ndabona ubu bugiye no gushira uze gutuma akagaju kajye kwahira ubundi
mwiriwe wiriwe neza wiriwe shamanzi ahubwo se manzi ko ndeba icyo gicuba kimeze nk'ikirimo amata ntabwo wagemuye nyine mvuyeyo ariko habaye icyaho ugemura wasanze bose badahari none urayagaruye oya na- na- nabasanzeyo ariko hari abakiriya babiri banze gufata amata Ngo- ngo- ngo- ngo- ngo- ngo- hehe, ngo kubera iki simbizi ahubwo banambwiye ko batazongera kuyafata ye birashoboka se ku buryo bahita bahagarika gufata amata batanambwiye ahubwo sawa ni bande ko numva wagira ngo banabivuganye ariko ni kwa wa mugabo kamari no kwa mama gisele
ntabwo mbyumva ukuntu bakundaga amata yacu ngo nayo umwimerere wahora n'iki ko Ah.
ngewe ubu nta n'umwe mama Gisele yahoraga ndatira ko abana be bamajije kumererwa neza ngo kubera amata meza none ngaho mba yewe ribera ntabwo naterera ifu mereza iyo telefone mbahamagare menye ikibazo cyabayeho akira mama bahamagara rwose karame mufate iki gicuba njye kwihagarika munsi y'urugo oh yasha Ribera.
ihagarike hariya kuri tuwarete babanze bambwire iby'aya mata
mbega niga utazi gushushanya gaceceka aho ngaho mpereza ibipapuro Yeah.
byanjye kevesi ese ko numva mutwana mu bintu bikira ni Eh, eh ndabona uri gushushanyisha buri iyi mama nziza niya iniforume y'itorero ryo ku ishuri ahubwo nibagiye kuguha ubutumire baduhaye ego hazaba iki ku ishuri se Eh, mamani hagiye kuba isabukuru y'imyaka mirongo itatu ikigo kimaze Eh, mbese Oh, hani ndabona uzavamo umudizayina mwiza rwose yego mama ubu nimbirangiza nzabyereka simbi niwe uzabidoda Eh, nuko nuko rwose nawe se keve nta nshingano baguhaye muri uwo munsi mukuru Eh, eh, eh, eh, ngiye ko batazanyirara nzaririmba ncuranga gitari kuri uwo munsi keve kuva agiye asigaye acuranga gitari Mm, erega ntaraza muri ino kabuto najyaga nyicuranga mu rusengero rw'iwacu da ego
hanyuma si iyo gitari uzayikura hehe Eh, ariko wa mugani da ngo nzayikura he oya humura keve ku kigo cy'urubyiruko se ntihari wahitira rwose ubishatse ye ye ye si wumva Ye, eh, eh, ahubwo mama ni ibibazo birakemutse ubu cyane ngubu rwose keve ngo acuranga gitari yewe nzaba numva iyo micurangire yawe aha gitari ndayizi gusa nkeneye kongera kwitoza cyane kuko mberuka kera
fisito uzi ko abo muri sakwe bahuye ntibambwire sha ndanabavugishije mbona sinzi utuntu bari kumpisha mpita niyizira
bareke wasanga hari izindi mpamvu ahubwo vava hagarara neza agafotoza dufotore Eh, usa nk'uwenge ku musaya wangu Aha, yego gutyo gutyo eh.
Aha. ngaho muhindure positeri izo ngizo ndafashe nyinshi none se valanti wicaye hano ku kibero nkasa nk'uguterura ntiyaba ifoto nziza Oya, shyira Fisito, hino oya oya ibyo bintu ntabwo ari byiza nyamara ntacyo byaba bitwaye mubikore ndebe ukuntu ifoto yaba imeze wangu O- oya gafotozi ibyo bibijyamo ntibikureba ahubwo dufotore dufatanye mu biganza fisito sibyo
nta kibazo niba ari byo ushaka valanti Eh, ngaho mufatane ibiganza Aha, hindukira aha oke aya ndayarangije hari andi mwifotoza oya aya arahagije nta arahagije kibazo rwose.
Mm.
reka noneho nzitunganye mube mutegereje gato none se valanti kuki wanze ko wadufotora ngo uteriye koko Eh, imbere ya fotogarafe iri gukanterura none se ikibazo kiri ntidukundana erega fisito mba nirinda ibintu byose byazamura izindi santima zitari ngombwa aha ko hari ifoto gusa wumva koko hari ikibazo ubanza aya mafoto atazaba ari na meza basi mbabarira fisito ni uko tutari twabivuganyeho mbere sibyo ubutaha tuzifotoza neza ntari binyine gusa none nishimiye ko utakigira impungenge z'uko tuganira turi twenyine
sha fisito uzi ukuntu nkunda uburyo tuganira ibintu byose twisanzuye Mm, rahira bava nsigaye ngufata n'ikiganza ntunyake nka kera
umva muze murebe ko aya mafoto ameze valanti rero ifoto turatahana imwe imwe kubera ko nta mafaranga mfite mu rugo dufite ibibazo
komanzi karame papa valanti ko ari wowe ugemura amata abakiriya bakaba bambwiye ko atakiri meza nka mbere ikibazo ni ikihe papa valentine n'iki ko mfata amata mitanyagemura ntabibwirwa n'iki koko ko najya nanasomaho mbere utaraza bose barayakundaga none se niki cyahindutse ku buryo bose bayangira rimwe ni ukuri ibyo bintu ngewe nta kintu mbiziho
ariko ubundi sha zana kuri aya mata wagore numva uko ameze papa valentine ubwo se wanywa amata koko adatetse wintinza sukira muri iki gikombe numve
akira papa valentine ariko aya mata amaze umwanya ateretse ashobora kuba atakiri meza mpereza sha ayo mata arimo amazi niko manzi urashaka guhakana ko atari wasutsemo amazi ni ukuri nyine urumva oya somaho nawe wumve ngaho mbwira soma se
sha papa valentine urabona oya mbwira ndakubaza ngo ayo mazi ninde uyasutsemo
ni ukuri aya aya mata niko yanakuye hano ameze ni ukuri niko yanakuye hano ameze niko sha ushatse kuba ko ngiye karisiti nsigaye mvanga amata n'amazi aka nta kumiro baho oya papa valentine si uko mvuze rwose papa valentine ni ukuri mumbabarire nayashyizemo rimwe gusa aho ntiwumva none dore abakiriya bose bagiye kunshikaho kubera wowe
papa valentine ni ukuri mbabarira ntabwo bizongera uzi n'ibindi sinzongere kukubona ngo uje kugemura amata genda ndakwirukanye toka none se n'akazi ko gusudira ukanyirukanyaho papa valentine
none se murumva ubuzima bw'imyororokere twese tutabunyuramo
none se gaju kuba mwiza yaragiye ku kigo nderabuzima bihuriraho n'ubuzima bw'imyororokere nyine urabona inuza eee ntunganiye gaju njye nararwaye njya ku kigo nderabuzima kwivuza Eh, rero kwa muganga habona serivisi y'urubyiruko yo kubaza ibyo ufitiye amatsiko rero nabajije ibibazo birebana n'ubuzima bw'imyororokere
none se mwi ibyo bibazo wabibajije uri kumwe na mama wawe oya ni gaju wari wamperekeje ariko ibibazo nabibajije ndi jyenyine na muganga
nagira ngo nongere nsabe imbabazi myiza kuko ari njye wabwiye bamwe muri mwe ko twagiyeyo bagatangira kumuvuga bamuhimbira ibindi gaju ariko narakubabariye mwi nanjye umbabarire narakuvuze ariko byaturutse kuri uriya mukobwa eee urambabara si njye wabizanye oya ujye uvuga ibyo wahagazeho ntiwatubeshye ngo ayo makuru urayizi
rata mwi rwose ntibaduteranye nanjye napfuye kuvuga ibyo ntazi ariko ubu ndasobanukiwe mureke twumvikane mwese musanzwe muri inshuti zanjye ababivuze bose ndabababariye kuko byatewe no kutamenya rwose
mwiza arakoze reka umukobwa wese yumve ko kujya ku kigo nderabuzima ari uburenganzira bwe kugira ngo arusheho gusobanukirwa ubwo se najyayo kubaza iki tutaganira hano muri club buriya rero kwa muganga no ku kigo cy'urubyiruko hariyo abashinzwe gufasha urubyiruko babihuguriwe nibo baguha amakuru yizewe ese burya gaju Karame?
wese buri wese agatana umukoro kuzahasura
noneho ubutaha nitwongera guhura buri wese azatubwira uko byamugendekeye sibyo
ndabona yo kugarura nyabonye da urakoze kiriya ngaho mbwira fiston papa none ku ishuri bari kutwishyuza amafaranga y'iki gihembwe ntarayo nari mfite ariko ni make yankeneye yo kuyuzuza
fiston ubu nta mafaranga mfite gusa ndakora ibishoboka byose nyashake vuba papa reka nzishyura ayo mfite ntacyo andi nzayishyura wayibonye Eh, mwiriwe mwiriwe eh, mwiriwe mwiriwe kamara mwiriwe kazu mwiriwe neza mwiriwe nawe sha mwiriwe neza kazu uribuka rero ko ufite inguzanyo ya koperative yego rwose ndabyibuka rero hashize igihe kinini utishyura bimaze gukabya rwose twarakwihanganiye bihagije ni ukuri mu mbabare ndacyayashaka kazu ninyabona rwose nzahita nishyura kazu inyungu zimaze kuba nyinshi Kandi nawe uzi amategeko ya koperative pe ndayazi rwose ariko mwihangane rero niyo mpamvu twazanywe no gufunga botike yawe rwose ndi kuyashaka mwatubabariye koko
muzongera gufungura iyi butike ari uko mwishyura umwenda wawe